بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسين كأنك تقدمي في سديسو ويسير رسول ربي عليه الصلاة والسلام لالتسيه قريشيرو lola badriisan rakkoon gugurdoon isaan takka aan sihatin isaan mudatte akka badaarifatan nama isaanii ka kabajaa qabu keessaa namni hafe abu sufiyaan maanguddoon isaanii beekamtuun jajjabduun hunduu lolasan keessa hobbaate abi sufiyaan ka geejiba daldalaa kaaniin deemu sababaasan rabbi isa baase yeroo rakkoon tun isa geettee qureesh dhumtee dhagaye kakate akka niitii ifii wajjiin hin rafne haga muhammaditti duulee makkaa keessa dhawutti kakuu humna isaatii olii kakate kakuu humna isaatii olii kakate eega kakatee booda fa arge akka kakuun humna isaatii ol taate kakatee dubbii dabartee maal tahare rakkoo dhufte maal murteeffate dura qureesh walitti qabee waan jedhe rakkoo nu qabatte aga isin geettun gartanii beekan keenna hayyuun keenna hobbahe maqaan keenna bade kabajaan keenna ka duraan araba keessatti nu qabnu diigate eeganaa gosti xixiqqoon hunduu nutti duultee nu dhayuun saalfattu kanaafuu kabajaa teenna deeffatuu qabnaa jedheen qureeshin hayyee dura taa'aa keenne si godhanne ati nuu deebis jedhaniin eega dura taa'aa keessan na godhattan waa takkana hayyamaa jedhe geejiba daldalaa ka amma an shaamirraa fide kana geejiba guddaa inni gaala kuma tokko kafa'aa qabu kormaa gaala kuma tokko kafa'aa qabu horiin isa keessa jiru gara diinaara dahabaa kuma shantamatti hasabamu waan jedhe geejiba kana akkuma inni jiru daldala kana gaala kanaaf meeshaa irra jiru wajjiin naa kennaa jedhe namni hunduu waan keessaa qabdan dhiisaa jedhe eennuuf dhiifna lolaaf qopheessina waraanan ijaaranna lolaaf qopheessina haalo'oon baana jedhe dhiiga nama keenna kabadri jigeetiin deeffanna jedhe qureesh guutun hayyee jedhanii dhiisaniif geejiba guutuu gaala kuma tokko achi argate jechuudha waraanaaf mallaqa guddaa sanis argate mallaqa saniin seefii bituu waraana bituu waraana qopheessuu waraana leenjisuu sanitti gore amma rakkoon isa mudate waraana kana qopheessuun yeroo barbaachifti ji'a hedduu barbaachifti ammatti namaan qophaa waraanni inni kakatee haga duulutti haadha mana kiyyaa wajjin irra fuudhe amma maal tahare maal jedhe amma waraana gabaabaa isaa fudhatee madiinatti duule madiinatti waraana xiqqaa tokko fudhatee ifumaa madiinatti duule nama dhibba lama ka yaabbatu waraana dhibbi lama waraana bareedaa gabaabaa hundi isaatu yaabbata namni miilan deemu hin jiru baqatee waa jalaa bahuu danda'a ari'ee dhaqqabuu danda'a jechuu waraana dhibba lamaa fudhatee madiina duule duule isaa kana namuu hin dhageenye warrummaan qureesh jiruyyuu hin dhageenye dooyeen rasuula rabbi alayhi salaatu salaam ta makkaa jirtu hin dhageenye waan kana osoo namuu hin dhagayin akkuma nama dooyaa deemuu deemeetuma dhibba lamaaniin chumaan duula godheetuun fuuldura qajeelen san dhufee halkan madiinaa dhufe yeroo madiinaa dhufe ganda yahuda'a ganda sani qajeele dura taa'an yahuda'a yeroo san sallaam ibnu abi mishkam jedhama sallaam ibnu mishkam kanatti dhaqe inni itti gaafatamaa warra nadiirii isa kanatti hime kun keessumooma fuudhee nyaachisee obaasee waa'ee muslimaa kanarraa akka qubsuma isaanii eessa jiranii eessa bulanii warri waliin qubataa wal beekaa itti himee akkasitti qarqaaree halkanuma san moggaa madiinaa dhufanii oorruu madiinaa keessa nama lama ka oorruu keessa bule achi dhufanii ajjeesanii waa horii xiqqaa tokko oofatanii baqatan iyyanti yoosuma rasuula rabbitti dhufte halkanuma saniin alayhi salaatu wassalaam rasuulli rabbii gaa yeroo namaan kennan isaan xabi'aan isaanii wanni lolaa kun qophii guddoo ati nama tokko ka daftee socho'uu dandeettu furga'uu dandeettu ta'uu qabda rasuulli rabbi akkas ta'e waraan isaanii akkas ture yoosuma faana qajeelchan rasuulli naman ergine ifumaa bahan waraana achi ari'an waraanni kun ka achi jalaa baqate osoo ari'an osoo ari'an biyyaa badan dhaqqabuu hin dandeenye hundi isaaniitu yaabbatanii dhaqqabuu hin dandeenye garuu baqatanii waan qaban sinqii duraan deemmataniin hundaa jigsan lafatti bachoo hedduu jigsan sahaaban waan biraa dhabanii rasuulaa fi sahaaban alayhi salaatu wassalaam bachoo isaan jigsan tana lafaa guurratanii deebi'an lolli sun saniif lola bachoo jedhamtu ghazwatu sawiiq jedhamti seenaa gubbatti lola bachoo jedhamtu lola bachoo dhageette duula gabaabaa abii abi sufyaan dhufee ummanni qureesh madiinaa diqqoo moggarra nama lama ajjeesee baqate san hayni kun argamte rasuulli rabbii nagaan osoo lolli hin argamin deebi'an yeroo rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam deebi'an ammallee dooyan rasuula rabbii oduu biraatiin itti dhufte gosti biroo ammallee banii taclabaa jedhamti duula rasuulatti bahuuf qophaa'uu jirtii dhagayan yoos rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam haga isaan qophaa'anii waraana fi ijaaratanii duula bahanii as ta'aniin eegan yoosuma waraana fudhatanii waraana rasuulli fuudhee deemuun yeroo sanitti ka irri guddaa gaafsan bahe nama dhibba afuriif shantama bahe ka badriitu nama dhibba sadiif waa kana irri guddaa hundarra jechuudha nama dhibba afuriif shantamaa fudhatanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam duula bahan duula osoo deeman duula bahanii duula osoo deeman yeroo achitti kalaayan nama tokko ka warra baadi'aa qaban sahaaban jubaari binu abii thaclabaa jedhama jubaarii kana qabanii rasuula rabbitti fidan jubaarii kana rasuula rabbii amantii islaamatti yaame amantii islaamaa qabatee islaame islaamnaan waan waa'ee gosa isaa tana akka gaariitti rasuula rabbiitii hime eessa qubatanii eessa jiranii maal keessa jiranii akkami jiranii qajeelatti himeef rasuula rabbiiti yoos rasuulli rabbii nama kana bilaalitti kennee amantii barsiis jedheeni waraana dooyaa ka lafa agarsiisu karaa agarsiisu godhatanii duulli fuulduratti deemu gosa san ka homaa quban qabne naannoo wadhakkaa isaanii dii amar jedhame lafa maqaani waraana muslimaa ka dii amar baheetuma dhaabatu argan yoos namuu gara jiruun addumaan fuuldura baqate gosti tun gosa banii thaclabaa jedhamti gosa guddoo ammoo namni tokko ka lolaan qophaayin waraanni dhibba afuriif shantamaa dhufee si keeyyoo seene eegasi akka lolaan hin qabu namni jalaa baqatan jalaa baqannaan ji'a tokko guutuu rasuulli rabbi achi ta'an ji'a safar guutuu achi turan maal godhan ummata baadiyaa ka nannoo san jiru gosoota achi kalooytu hunduu oduun tun hageettuu barbaadan akka madiinaa namni itti duuluu danda'u hin jirre madiina yoo atiin duulaa qofaa haasoyte dhuftee bakkati jirtu si dhoofti tana barsiisan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ji'a tokko achi turanii ji'a saniin booda deebi'an rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waa lama dubbanne amma lola abi sufyaan dhufe kaan dubbanne duula rasuuli rabbi bahe kaan kanas dubbanne kanaan booda maaltu argame duulli boodaa kun ghazwatu dhii amar jedhamti bakka rasuulli qubate ji'a tokko ture san maqaan isii dhii amar jedhamti maqaa sanii yaamama duulli kun kanaan booda ikwaani wanni argame nama tokkottu jira namoonni bifa kanaa kun hedduu nama amantii islaamaa tana miidhuuf maqaa balleessuuf arrabsuuf qophaa'ee irratti hojjete nama akkanaa kana jira namoonni akkanaa kun baay'ee silaahi tokko ka keessaa quba dheerate tahe tokko jira ka yeroo hunda wallisa geerrara wallisaa yoo wallisaa akka zamana keenya kanaa wallisaan afaan arabaa keessa wallisaa yoo jedhan nama waan hikmaa haasawu nama akka amma akka fakkeenyaaf akka warra meediyaa kana fakkeenyaaf akka nama amma joonaala barreessu takka akka nama reediyoo dubbatu takka televizyiinii irratti waa ibsuu kana warroota akkanaa kana warroota uummanni caqafatu isaa waa namatti himan. Namni kun nama dureessa beekama maqaan isaa Kacab ibn Ashraf jedhama. Kacab ibn Ashrafiin kun warra Madiinaati. Yahudaa. Inni dhaloota illee waa Yahudaa miti. Abbaa isattu Araba gosa xayyi jedhamtu tana dhiiga seenee nama ajjeesee gosa fii keessaa baqatee Yahudatti gale. Madiinaa dhufee Yahudatti gale gosa Madiinaa ta Yahudaa ta Madiinaa qubattu Banii Nadiirta jedhamtu tana sanittiif kenne galtee ta'e. Galtee taanaan intala Yahudaa fuudhee. gurbaa kana dhalteef ka'abii kana dhalteef haati isaa yahuda abbaan isaa araba jechuudha inni duuba akkuma yahudatti ilaalama abbaan isaatu kennatee osoo jiru yahudaa tahee gurbaan egaa sila achuma dhalateeyyuu gurbaan kun egaa hakiima beekamaa dubbataa nama wallisaa guddaa nama geeraraa guddaa nama ummanni caqafatu tokko nama horii guddaa illee qabu nama kanattu waan qabu hundayyuu miidhaa islaama irratti bobbaase humna fiitiif walleessaaf waliigalteen ammoo nabii muhammad alayhi salaatu wasalaam isaa fi gosa sallee wajjiin qabu akka namni tokkollee rakkoo tokkorratti hin hojjenne akka namni tokko tokko miine akka namni tokko qureesh wajjiin hin gammanne qureesh wajjiin hin dhaabanne qureesh hin qarqaarre kanarratti waliigalan gaaf dhufe rasuulli dhufan sanirra waliigalan jenne namtichi kun yeroo qureesh cabxe dubbii tanarraa rifatee asii deemee makka gale makkaa taa'ee halkanii guyyaa nama achi du'e san tokko tokkoon faarsee booya yeroo ummanni waliin taa'ee booyu ka'a haaloo bahaa jedhaan nabi muhammad arrabse sahaabaa arrabse laafinna isaanii hime jabeenya qureesh hime namoota qureesh ka achi du'e san tokko tokkoon faarsa dubbiin tun guddoo rasuula rabbii dhibde ummanni zamana sanii sun akka amma namni zamana keenyaa kun televizhinii caqafatee wanni televizhinii jedhe tun nama jirjiirtu kana warri wallisu kun wanni isaan jedhan nama jirjiirti zamana san jechi tokko inni uummata kee dhaabatee wallisinamuu jecha kana sammuu qabatee deemee odeessaa deema wanni inni makkatti dalage yoo suma madiinaa dhufti oduun sun san rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam namoota war waan kanaaf qopheeffatan rasuuli rabbi hedduu qaban waa'ee miidiyaa kanaaf qopheeffatan hedduu qaban rasuula rabbii tokkoffaan isaanii hassaan bin thaabit namtichi kanaaf hassaan qopheessan rasuulli waan inni jedhe hundayyuu deebii hassaantu kenna san qofaan eegne rasuulli rabbi alayhi salaatu wasallam rabbii fi kadhatanii bakki inni qubate hundayyuu rabbiin beekis mana abaluu qubate nama keessummooma fuudhee mana abaluu qubate yeroo inni mana abaluu sanii qubate hassaan abaluu san rasuulli rabbiitti hima niitii isaa ijoollee isaa warra marajuu qajeelatti himee fi hassaan qajeelatti ganda san hundaa arrabsa warri inni duraa qubate dhiirsaa niitii ganda hundaa arrabse hassaan niitiin arrabfamee dhageennan namticha narraa baasettee hin dhiirsan mana sanii bahee keessummooma gandi ganda biraa qubate ammallee ganda sanis hassaan akkasumatti akkasumatti arrabse haga oofu jedhan namni isa keessummooma fuudhu tokkolleen dhabameedha namuu sodaate namuu arrabfamuu barbaadu dubartiin martuu narra dhiisittee mana kee narraan fidini dhiibsan ummanni jaalata ammoon sodaata eenyu sodaata hassaan sodaata sahaabtichi kanatti deebii kennaaf mana isa keessummooma fuudhe hundaa waliin arrabsa isa wajjiin arrabsa akkasitti rasuula qiyaasa malee miidhe namtichi kun amantii tana arrabsee qiyaasa malee rabbi arrabsee rasuula rabbi arrabsee sahaaba arrabsee amantii islaama arrabse san egaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam as deebi'e namtichi kun amma booya fixatee madiina deebi'e balleessan isaa balleessaa xiqqoo taate balleessaa isaa keessaa takkittiin lubbuu nama ajjeefti maal godha rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam amma dubbii addaan baasan banii qureeydaa banii qaynuqaaca jenne gaaf isaan namticha muslimaa ajjeesan gosa hundatti duule rasuulli kana ammoo gosa hundatti duuluu hin barbaanne rasuuli rabbi san maaliif gosa hundatti duule gosti hunduu nama muslimaa san irratti qabsooftee ajjeefte namuu walirraan dhoowwin diinummalleen labsan rasuulalleen yoo nu wal lolte haga akka nu jaboo ta'an nu garta jedhanii itti dhaadatan kanaaf isaan hundatti duule baniin ammoo nadiir akkasii miti gaafa baniin qaynuqaa cabxee argan dhufanii rasuula rabbitti kootta waliigaltee teennata duraanii san haara'umsinaa jedhanii haara'umsan nagaya barbaanne jedhaniin namtichi isaanirraa ta'e tokko immoo akkana nama arrabsu jira kacbiin kun rasuulli gaama alayhi salatu wasallam addaan baasuu qaban balleessaa isa kanaatiin gosa guutuu balleessuu hin qaban kanaafuu maal godhan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam isuma kana qofaa adabu yeroo duraatiif ammasuun akkamitti nama tokko qofaa adabdaati inni kun harkan kee keessa hin jiru dureessa beekama qabaataa guddaa yahudan harkasaa kee jirti balleessaa ka balleessa immoo isuma ka waa arrab suree isaa maal godhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam kabar qureesh gaafattee numoo muhammadtu karaa dhugarra jiraa ati nama amantii beeku ati nama yahudaati amantii rabbiin beektaa tooraat qaraatee jirtaa nuuf muslima eenyuttu karaa dhugarra jiraa eenyu jannata dhaqaa eenyu azaaba dhaqa innaan isintu jannata dhaqaa inni azaaba deema jedheen ka rabbiin alam tara ila alladhiina uutuu nasiiban min alkitaabi yu'minuuna biljibti waaxaaguuti ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا رب جل اسم إسحانا إخواني دوبا يرون اسديبي yeroon sun amma yeroo rasuulli duularraa gale duula kaan ji'a tokko ture achirraa deebi'e nami yeroo waraanni kun duularraa deebi'een illee makkaa booya fixatee dhufe yeroo kana sahaabaa olii yaamin rasuulli rabbii nama hagoo tokkoon jecha tokko jedhan malli kacab ibn al-ashraf aboo eenyuttu kacab ibn al-ashraf kanaa eenyuttu naa'if qaba isa kanaa eenyuttu isa kana nurraa qaba jedhe فإنه آذى الله ورسوله rabbiif rasuula isa azaa godhe eenyutu isa kana naa dandaya jedhe rasuulli nama dubbiin akkanaatu dubbii jabdu fedhii abbaarraa dhufuu barbaachifti nama tokko deemtee ta'e ijjeessuun hojii xiqqoo miti duula waliin ati bahuun laaftu qofaan ta'e baatee ammoo nama dhaqxee ajjeeftee deebi'uun dubbii xiqqoo miti san ta'uuf ammoo fedhii kan keetiin ta'uu si barbaachisa namni si dirquu miti rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam silaa abalu abalu lamaan keessan deema ajjeessaa deebi'aa jechuun hin danda'e rasuulli hin barbaanne immoo akkas mirga kennuuf barbaade aboo eenyutu rabbiif jedhe nama kana nurraa qaba jedhe jennaan namni tokko lafaa ol ka'e muhammad ibnu maslamaa jedhama kabirat ammallee ol ka'e abbaad ibnu bushrii jedhama kabirat ol ka'e ammallee abuu naa'ilaa jedhama kabirat ol ka'e haaris ibnu ows jedhama ka dhiba dubanammallee ka'e abu cays ibnu jabar jedhama jarri hangni kun lafaa ka'anii yaa rasuula rabbii nu shanii nu shanaan keennattu nama kana sirraa ajjeessa jedhanii rasuulli maal jedhan alayhi salaatu wasalaam qophaa'aa jedhan egaa dura taa'an keessan muhammad ibnu maslamaa kana dura taa'a isaanii godhan dura taa'a isaanii muhammad ibnu maslamaa kana godhanii saganteeffadhaa jedhanii muhammad ibnu maslamaa kana maal jedhan jara taanin na eegaa jedhanis anattu waan kana barbaada halkan sadi sagantumana taa'ee baasedhan muhammad akkamin nama kana dhaqee ajjeessaa namni kun nama qabaata nama namni hagam isa eegu akkamin nama kana dhaqee ajjeesuu dandaya sagantaa baase sagantaa baasee rasuula rabbiitti dhufe yaa rasuula rabbi dhara wahii isinirra kaayaa naa hayyamaa jedheen jechuun waan isiniin hin malle isinirraa hima dhaqeeti naa hayyamaa innaan isinii hayyame jedheen ammoo sacad ibnu mucaadi dhaqii mari'adhuun jedheen osoo hujiileen oolchine dura achi ka'ee sa'aadii dhaqee mari'ateeni sagantaa waliin baasanii eega baasanii maal godhe nama tokko jara shanaan keessaa tokko fudhatee itti dhaqe tokkichi inni fudhate kun kam abuu naa'ilaa kana amoon akki dubbiin jirtu muhammad bin maslamaa kanaaf namtichi kun saahiba hariya dur osoo muslima ta'in dura hariyaa turan abuu naa'ilaa kanaaf namticha ajjeesa namticha ajjeesaa deeman kun obboloowwan haadha tokko harma tokko waliin hodhan abuu naa'ilaa muslimaa kanaaf namticha kaafira Ka'ab bin Ashrafiin kun obboleeyya. Walumaa akkam harma tokko hodhan waliin. Guddoo walitti dhihaatan jechuudha. Jarri lachuu nama kanaan fira walitti dhihaatan. Nama yeroo fedhe mana isaa dhaquu danda'u, nama yeroo fedhetti isa bira dhaqee haasa'uu danda'u. Warri rabbiif kenne kun warra akkanaati warra bilaashaa warra hin beeknee miti. Jara taan ammoo jarri jarri sadeentuun nama akkanaatii miti sadeentaan fira dhiisanii lamaan isaanii deemanii bira dhaqan maal jedhaniin dhaqaniituma salaamanii firraa haasawa walumaa maal jedhe nama muhammad yaa aboo ka'ab jedheen rakkannee jirra jiruun nutti hadhooyte namtichi nu dhufe kun nu miidhee jira bu'aa tokkollee nuun buufne rakkannee halkanii guyyaa sadaquma kennaa nuun jedha sadaquma kennaa nuun jedha waan qabnu hundaa fixanne ummata hiyyeessa waan qabne achirraa aalamarraa walin yaame dhihana nyaachisaa obaasaa nuun jedhee waan qabnu hundaa fixanne miidhamne hee jedhen jennaan namtichi gammadee lafa utaale kaana kunoo amma sinii galte jedhen dubbiin yoom gartan jedhen eeganaa gubatuu jiraattan womaan garre jedhen waan guddoon garre gubatuu jiraattan jedhen eeganaa kanaafuu gaaf duraatu beeknee nu jalaa hafne amma isinii galte jalaa deebi'a jedhee nama inni hiree argatee miti namoonni isa taslame moo jalaa dacha yoo inni barbaadu hojiin isaa guddoon takka hojii ooltee baraamu gammade qiyaasa malee gammannaan maal jedhee nama aboo dubbiin nu galte garuu ree nama guddaa amma nu hin ijoollee miti eega waan tokko jala deemne ammallee kalee jala deemne ammallee hadharraa deebi'u nu jabaatti mee ima obsine haga dubbiin ifiinuu addaan baatu innuu nama gargaaruun fakkaatu haga dubbiin addaan baatu mee ima obsine diqqo sanumaaf teenne malee silaa waan bira teennu hin qabnu jedhanii garuu amma waan isin dhufneef waan qabnu nu harkaa fixate halkanii guyyaa sadaqa nu gaafata waan nyaanu dhabne dhihana liqii nuu kenni jedhe ooruun teessanoo isin hin baane maal jennaan teenne maal miskiina nu jalaa nyaatee kun sadaqaa isaati kun miskiina nu harkaa dabarsanii maaltu nu hafeedhe taa'ee diqqo maal jedhe hayya isinii kenna waa hagam ga'uu barbaaddan jennaan hagana barbaadne jedhanii isinii kenna garuu qabdiina qabsiisaa jedhe oggochaan akka hinnaadhe qabdiina qabsiisaa waan akkasin horii kana naa deebiftani galliqii tana waan na, na beeksisu na kenna kennaa qabeef biratti gaaf isin horii kee naa deebiftan isini deebisaa jedheen gaarii maal sii kennin ennaan dubartii teessan na kennaa jedheen namatu waan aadaa ummata kee jirtuu miti dubartiin tana kennan maal indallanni kuunii dubbii wahiif deemaa miti aboma akkasitti jedheen ati namni araba keessaa sirra bareedu tokkolleen hin jiru nama dubartii yoo garte akkanaanuu jaalattu akkami dubartii teenna si kennine si bira galchina waan malaati jedhen sun tullee nama cinaan isa faarsu gammade dhugaa teessan akkasuma bareedanii jedhe hayagaa ijoollee teessan na kennaa jedheen abo ijoolleen teenna egerma qabbada ilma sababaa midhaaniitiif oggochaa kenname jedhama qabdii qabsiifame jedhaman maqaa isaanii bada ijoollee teenna si kennuu hin dandeenyu garuu meeshaa keenna kan lolaa seefii teenna kana si kenninaa itti hajamnaan beektaa garuu kana si bira keennee gaaf midhaan kee liqii sii baafne sirraa deeffanna jedhe gaarii jedhe kunis dubbatee kunis dubbatee abunaa ilan kan obboleessa illeen dubbateetuma jecha kana fakkaatuma dubbate innilleen jecha kanuma fakkaatu dubbate innilleen hagana jedhanii ballama qabatan amma maal godhan amma maal jedhaniin namni rakkoo akkanaa kana qabu nu qofa miti nama hedduu jira namoota kanallee fuunee nulleen seefii teene siffinnee sibira keennee midhaan kana sirraa fa'annaa midhaan nu qopheessi yeroo akkanatti jedhaniin ama dubbiin isni galtee ama seefii tana waan qabsiifan godhuun waan qiyaasa malee gaariiti maal jedhe hidhannoon dhufaa abomaa seefii fuutee dhutoo isin jedhan maal jettaan takka nama biraa ka hajaa qabu jira jechuullee waan jabduu nama si waliin lolee eegalee isa ajjeesuuf dhufu jira fullachuu ama dubbii wahiif deemtu hagana hojjetanii biraa deebi'an yeroo ballamni gahe kaan galgalaan ittiin dhufne irraa turanii halkaneeffatanii itti dhufan diqqo mashkuula taanee karuma turre jedhaniini mana dhadhawan dhufanii eenyu jennaan ka obboleessaa kanatti dubbate an obboleessi kan kee abunaa ilaa jedheen intaloon isaa maal jetteen yoos inni dhihoo fuudhee aroosa keessa jira intaloon isaa maal jetteen yeroo kanaan hin bahinii jetteen atti nama diina qabu yeroo kanaan hin bahin jetteen alatti obboleessa kiyyaa bari jedheen namni alaana yaamaa jiru obboleessa kiyya abunaa ila namii dhuudhiisi anaara foodoon arge hirribaan an kaasu jedheen abbo bahiinsi kan keenan jaalachiifne sagaleen an alarraa dhagaye sun sagalee dhiigni irraa jigu alaa dhagaye hin bahin jette waan ajaa'iba rabbiiti rabbiin guddaan beeksise isi sowtii dhiigni irraa jigu sagalee dhiigni irraa jigu gurra kiyya buutetteen sagaleen alaa ana siin jedhe sun sagalee nagayaatii miti ittiin bahin jetteen lakki maal dubbataa micalleedheen isa kaa akkamif bareechisee duraanuu nama boonu ammallee aroosa keessa jiru akkamif bareechisee gabbahe yoo inni gabbahe jarri shanan kunoo aboo jarri hajaa qabdu tuulleen kunooti seefiin isaanilleen kunooti seefii tanarraa fuudhii dhihana nuu kenne dhini hayaa jedhee amma inni maal barbaade jara tana da'waa godhuu barbaade amantii tana jibbisiisuu amantii islaamarraa as deebisuu barbaada isaanillee maal barbaadan isa kana waliin haasa'uu barbaadan akka inni qalbiin qabbanoofte warri waardiyaa ka achi islaalulleen irraanfate yoo namni waliin haasa'uuf irraa yaa'e waardiyaawwan nama jala laalti kana barbaadan isaanillee amma maal jedheen ka obboleessisaa kun aboo ka akka kan kee bareedu duraanuu hin jiruun beeka garuu ka akka kan kee urgaawulleen hin jiruu ardha suufeedheen namtichi kun nama faaruu jaalatu tokko aaduma isatti ehee maal ardha sii galteedhen ummata as jiru keessaa dubartiin irra kaamaya na jala jirti jedheen niititii jedheen ta hundarra kaamaya anama urgeessitu mee obboleessa kiyya akka diqqeenna wal dhabne waddaan turre si yaade urgaa hankee kana silaa an argadhe akkanaf urgeessuu hin dandayu si dhungatuu mataa kan keenaa hayyamtaa jedheen obboleessaa kana jedhaan hayya jedheen dhungate aboon akkan urgaa takkaan gara jedheen ifirra walumaan yaa'an amma ifin maxxansee ifirra wal qabatanii haasa'aa deeman xiqqoo deemee ammallee abboo waan reef hafuura reefu usan irraa sabruu dadhabe lammata deebi'ee dhungadhamee obboleessi kee ammallee na hayyam jedheen hayya jedhee mataa jala qabate kun dhungate ammallee ima oofe ammoo haga haasawan kana oofaa jiran miila manarraa fageessaa jiran halkanii beeka ammoo halkan sun guyyaa halkan kudha shaneessoo halkan badde halkan kudha shaneessooti jiin akka gaarii xifa intaloon ala dhaaba mana keessa dhaabattee daawwatu jirti warri waardiyaa kun ammoo irraanfate warra waliin firaa wal dhungachaa yaa'u kana ka obboleessaatii fi ilma nama jara lamaan obboleessaa obbolowwanii wanni irraa jala laalanii eegan hin jirtu dubbiin akkasumatti deemte marroo sadaffaa ammallee maal jedheen mee obboleessi kee ammallee si dhungadhe jennaan dhungadhu dheera boos laa miskiina maal irraan quuftu yeroo sadaffaa tana yeroo kana dhungate mataa isaa kana akka gaariitti qabee aboo hojjee isaa dhee dhawaa dheen egaa yeroo inni hagasichu jiru qaata seefiin gara garaa irra jigte warri kun qophaa'anii eegaa jiran seefiin gara garaa irratti jigte dheenii ajjeessan yeroo kufu iyyi akka bada yeroo intaloon hin garti bar ifa ji'aatiin garti guyyaa kudhanii fi afreessaa ji'a rabii al'awwal waggaa sadeessooti halkan sun isin achi iyyite inni asii iyye iyyenna tana lamaaniin warri gandi marti walitti iyye namuu waraana fi fudhatee mana keessaas ore jarri hagas hojjetanii ajjeesanii mataa isaa irraa muranii cehan achi tabaqatan yahuda yeroo isin dhufti kunoo du'e dukkana gara kaani halkani namni nama argaa faana arganii akkasitti baqatan achi baqatanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam yeroo isaan bahan masjida irraa geegessanii bakka qabrii sahaabaa tabaqee alqarqar jedhamtu tana yeroo achiin gahan achit irraa deebi'an eebbisanii rabbi kadhataniif irraa deebi'an ka deebi'an rasuulli rabbi hin rafne alayhi salaatu wasalaam dhaabatanii salaata kee jiran rabbi kadhatu jiran akka rabbi laaffisuuf yeroo achii gad deebi'anii baqee alqarqar bakka qabrii san bira dabran allahu akbar allahu akbar jedhan yoos rasuulli rabbii beeke masjida keessaa gabbahanii dhaabatanii allahu akbar jedhan yeroo isaan dhufan fuula keessan rabbi haa ibsuuti rabbi waan gammaddan isin haa dhageechisuuti gammachuu jira innaan ee gammachuu jira ajjeefne yaa rasuula rabbi jedhanii mataa dura buusan yoos rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam gammadanii rakkoon nama san guyyaa san irratti hojjetamte sun nama baay'ee gorsa taate duraan achiin dura nama dhuunfatti ajjeesuun tun hin jirtu amma duraan duuluma namni waliin bahee gosaan wal dhabe malee wanni nama tokko dhaqanii adda isaa ajjeesan hin jirtu achirraa eegalamte ammoo nama baay'ee ajjeese eegase rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam nama rakko on deemu qofuma isaa akkasii ajjeesan eegase nama hedduu ammaaltu eegalame namuu lubbuu ifiitiif sodaate eegasi dhufan odoo lolli odoo silaa duulana dhufanii gositiyyan jabdu silaa firmaa dhoowwa garuu yoo dhufanitu mataa keenya ajjeesan rakkoo jedhee namuu amma if qusatu eegale rakkoo rasuularraa namuu if qusatu arraba rasuularraa namuu if qusatu arraba islaamarraa namuu if qusatu kabajuu eegale rasuula rabbii dubbii nagana qabbanoofte yahudan yoos dhuftee ammallee waliigaltee haaroomsinu jedhan ammallee balleessan ta isaati teessanii miti ka isin arrabse ka ballama cabse akkasitti rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam sun ji'a rabiicil awwal jenne ji'atti aanu keessatti ji'a rabiicil aakhir oduun biraatti dhufte ammallee gosoonni gariin ammallee duulaf qophaayaa jirti dhagayan rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam qureeshtu gosa baadi'aati walii galanii nama hedduu qopheessu jiraa dhagayanii duula bahan rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam nama dhibba sadii fudhatanii duula bahanii naannoo bahraan jedhamtu achi turanii warri sun martuu addaan baqatee rasuulillee nagaan ifirraa deebi'an sun amma ji'a rabiic athaaniiti ta duraa ji'a rabiic alawwal tun ji'a rabiic athaanii akkasitti gaa ikhwaanii ka dubbiin akkasitti jirtu qureesh amma qiyaasa malee rakkatte karaan baharaa kun ka dur qureeshni qureesh daldalaan jiraatti horii hin qabdu oorruu hin qabdu qureesh qureesh biyya daldalaati daldalli kun meeshaa yamanirraa fuutee habasharraa fuutee armaan shaamiif orobba dabarsiti waan orobba affaarisii gamana jiru kana fuutee gamana gad dabarsiti namni aalama walit hidhee daldalaa walit oofatu qureesh ture zamana san maaliif qureesh ture beektu ummanni gosaan qoodamee jira gosti takka takka keessa bahuu hin dandeettu qureesh malee qureesh waan beeytii rabbii tana eegduuf waan kacbaa rabbii tana eegduuf namni hunduu nagaa kennaaf gosti takka illee hin tuqtu gosa maraa nagaan kee dabartisiin gosa maraa namni irra horii qabu isaan duubtaa jirri isaanii akkasiisan karaan isaanii ka daldalaa kun amma guutumatti irraa hidhame karaan isaanii bahararra baha madiinaaf bahara jidduu baha karaa kana guutumatti dooyan rasuula rabbii waraanni yoo sagliin tun as dabartu muraasa kaantu asiin baha yoo muraasni kun gamana ol deebi'u kun jalaan deebi'a gosa naannoo san qubattullee hundayyuu gurmeessanii waliigaltee jabduu hidhatanii qureesh keessa bahuu hin dandeettu karaan sun guutumatti irraa hidhame amma wal ga'anii wal mari'atan waggaa maraa qureesh geejjiba daldala si'itiif nama tokko filatti nama santu itti gaafatamaa daldalaati waggaa san ka geejjiba armaa fuudhee yaman geessee yaman irraa shaamitti deebisee gara dabarsu isa waggaa san safwaan ibnu umayyaa nama jedhaniin tokko filatan safwaan hin armaan durallee dubbanne kan rasuula ajjeessidhee namticha ergisulleen isa ga'a safwaaniin kun qureesh olii yaamee borkoon nu mudatte wanni nu jirruun daldala kana karaan kun nu harkaa hidhame mala dhayaa jedhe mala dhawanii dhawanii dhawanii aboo karaa biraa karaan biraa ka shaamiin dhaquu dandeenyu jirti jiraa jedhan ee jira jedhan eessa baana karaa najdii baanedha asii deemne makkarraa karaa riyaad kan achi ol deemne achirraa ammallee shaamit deebina karaan harka lama dirribii ta'a haga duraan kun dheeraa harka lama irra dheerata garuu harka lama haa dheeratu malee nagaya kun kun lafa madiina akka la'uu miti madiina irraa gara kiiloomeetirii dhibba afurii dhibba sadii fagoo irraa baha kun lafa waraanni muslima dhaquu danda'u miti kana qopheessan amma kana sirreessanii qopheessanii nama karaa beeku barbaadatanii odullee dhoksan geejjiba bahu jiraa shaamit deemaa malee karaa kan bahaa ummatatti himne maal isaan beekan akka dooyan jajjabduun muslimaa naannoo hunda jirtu baratan garuu kama dubbiin akkasiisan rasuuli rabbii dooyan dhaltee dhaqqabsiifte jabeenya namarraa tokko ikwaanii akka gaariitti dooyan tantee jabduu ta'uun jabeenya kan keetirraa tokko namticha muslimaa ka guyyaa san oduu san fuudhee rasuulaa fide saliid ibnu nucmaan jedhama oduu san itti gaafatamaan oduu sanii guyyaa san isa achirraa fuudhee oduu dafee fide rasuulaa oduun dhufte rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam yoos waraana qopheessan waraanni garam deema amma najdi deema karaa kunnoo eessa deema baha deema amma makkaan chibbaa beeytu madiina irraa baha deema waraanni baha deemee daldala san afoo bahee dhaabee achitti irraa fudhatuu barbaada akkasitti gaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waraana nama dhibba tokko ka yaabbatu qopheessan zayd ibnu haarithaa dura taa'aa godhanii waraana san achii gadhiisan waraanni sun osoo ummanni kaafiraa tokkolleen hin beekin dhufee karaa hidhe geejjibni kaafiraa guyyaa san waan qabu hundaa qureesh guyyaa san achi keessa kaa'e maal marroo hedduu deddeebi'u waan jabaatu hedduuf marroo takkittii tana waan qabnu hundaanuu akka gaarii waa bitannee yoo karaan eeganaa nurraa qadhabamellee akka haga tokkorraa fayyadachuu dandeenyu jedhanii waan qaban hundayyuu horii achi keessa kaaya san egaa waraanni muslimaa dhufee karaa hidhe isaan quban qaban yeroo isaan dhufan akkasumatti karaan hidhamee jira lolli walitti eegalamnaan warri duraan geejiba eegu hunduu safwaan wajjiin baqatan achi keessa waraanni muslimaa geejiba guutuu akka inni jiru fudhatanii namticha geejiba saniin deemu kalafa beekulle furaat ibnu hayyaan jedhama qabanii waan san hundayyuu akkasitti baatanii diinaarri guyyaa san diinaara zahabaatii beeka ka guyyaa san geejjibni sun baatee deemuun ka sahaabaan guutumatti muslimni fudhate kuma dhibba tokkotti qiyaafame ka horiin keessa hin jirre ka meeshaan keessa hin jirre ka wanni waanni wayaaf wanni akkanaa kun keessa hin jirre qarshiin kuma dhibba tokko ka dahabaa kuma dhibba tokko jechuun qabeenya qiyaasa qabuu miti qabeenya guutumatti jiruu sahaabaa jirjiruu danda'u tokko akkuma waraanni fideen rasuulli rabbi alayhi salatu wasalaam horii san bakka shani qoodanii harka tokko mootummaa kaayanii harka afur ammoo waraana sanii qoodan namtichi isaan qabanii fidan kulleen islaamee eegasii nama muslimaa nama gaarii ta'e yeroo hagni kun argame kawaan egaa amma qureesh dugdatti cabxe abaluu dugdai cabee dhageettanii miti qirixxe cabxe humaan hafneef qabeenyi isaanii guutumatti akka jiruun fudhatan amma horiin hin hafneef akka xiqqaa malee maqaan hin hafneef dhiirti isaanii badritti hobbaate waggumatti aanu horiin isaanii guutuun akka jiruun harkaa bahe tun amma kasaaraa namni hasabuu danda'u miti amma qureesh uuma lama qofa amma aqliin ilma namaa maal jetti qureesh uuma lama taati laaftee harka kennatu waraana baafattee dhuftee sirratti du'u uma lamaan kana de dubbiin sadaffaa hin jirtu amma lamaanuma kana laaftee harka kennatu muslima taateef irraa karaa ummataa harka kennatu dadhabnettee sanii miti jettee tattaaffii irraa boodaa godhu tarraa boodaa waraana waan qabdu gabbaafattee sirratti du'u tarraa boodaa tana murteeffatan akka irratti du'an murteeffatan waraana baasanii duula baasu'u jiraatan duulli sun duula uxud jedhama darsii itti aanu keessatti yoo rabbiin guddaan achiin nu ga'e waa'ee lola sanii dubbanna haga achi san nu ga'u nagaa rabbiitu nu jiraadha وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم والله سبحانه وتعالى أعلم